turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu umugwi red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi wigambye igitero warayugabye mu ntara ya bubanza leta y'ico gihugu ivuga ko cahitanye icenda gikomeretsa batanu ingoro y'umugambwe cnddfdd irasamburwa leta y'uburundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano ikaba isaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda bagire urunani mu ntumbero yo gukinga no gusuza ibitero nk'ivyo
jerome niyonzima avugira leta y'uburundi muri gine ubuzima bwiriwe busa nk'ubwahagaze kubera imyiyerekano y'abanyagihugu umunyamakuru w'umufaransa apfungiwe muri etiyopiya azira kuvugisha umwe mu batavuga rumwe n'ico gihugu ku yindi migabane amerika yizeye ko iyegura ry'umushikiranganji wa mbere wa palestina yeguye uno munsi ryuguruye imiryango ku mpinduka z'inyuma y'intambara ya hamas na israel ido n'ido y'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase ikaze kandi mwiriwe nshuti bakunzi bacu igice ca mbere c'amakuru yacu y'uno munsi na yirya nino ku isi turahera ku mugabane wa afurika muri gineya ubuzima bwiriwe busa nk'ubwahagaze ku murwa mukuru konakiri temistocle mutijima aratubwira ivy'imyerekano yabereye i konakiri ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi akomeye muri iki gihugu ryasabye abakozi mu nzego za leta n'iz'abikorera kwigaragambya basaba irekurwa ry'impirimbanyi rurangiranwa mu by'itangazamakuru igabanuka ry'ibiciro by'ibiribwa ndetse no guhagarika kuniga itangazamakuru amashuri amaduka n'imihanda ikonakiri byarimo ubusa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yabyiboneye mu gicuku cyo ku cyumweru nibwo urubyiruko rwatangiye gushyira za bariyeri kuri imwe mu mihanda y'ingenzi yo mu murwa mukuru kugeza ku manywa yo kuri uyu wa mbere nta bapolisi babonekaga mu mihanda aya mashyirahamwe y'abakozi yasabye ko seku jamari pandesa umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abakora itangazamakuru muri gineya yahita arekurwa nta kigombereye gusabwa uyu pandesa yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka azizwa kwitabira imyigaragambyo itatangiwe uruhushya umwe mu bakozi ba minisiteri wavuganye na afp utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko iyi myigaragambyo izahatira abategetsi kumva ko batari imana ku isi iyi myigaragambyo ibaye nyuma y'icyumweru agatsiko ka gisirikare kayoboye igihugu gasheshe guverinoma y'inzibacyuho yariho kuva mu kwa gatandatu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri ibyo bigakorwa mu buryo butunguranye nta n'impamvu yabyo gatanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nibwo abategetsi ba gisirikare barangajwe imbere na mamadi dumbuya babujije ibikorwa by'imyigaragambyo ndetse bafunga umubare munini w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo mu miryango ya sosiyete sivile n'abanyamakuru
temistocle mutijima urakoze ikigo c'itangazamakuru citwa indigo publications gitangaza ko mu ndwi iheze ethiopia yataye muri yompi umenyeshamakuru umufaransa yari yagiye muri ico gihugu gukurikirana inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ndwiza antoine galindo yatawe muri yompi ariko akorana ikiganiro n'umuvugizi w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa ethiopia temistocle mutijima turacari kumwe bwana antoine garindo umunyamakuru w'ikinyamakuru africa intelligence gikorera kuri murandasi ubusanzwe ubarizwa ipari mu bufaransa yatawe muri yombi ku wa kane ushize afashwe n'abashinzwe umutekano batambaye impuzankano ikigo cy'itangazamakuru cyitwa indigo publications kivuga ko garindo yari yageze muri etiyopiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri agiye gutara inkuru ku nama ngarukamwaka y'umuryango w'ubumwe bwa afurika kandi yari afite uruhushya viza rumwemerera gukora nk'umunyamakuru bwana garindo yatawe muri yombi ubwo yagiranaga ikiganiro na bet urgersa umuvugizi w'ishyaka oromo liberation front ritavuga rumwe n'ubutegetsi uyu beti nawe yahise afatwa arafungwa kandi nawe aracyari mu kashuro nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru committee to protect journalists ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP bivuga ko kugeza ubu ntacyo leta ya Ethiopia iravuga ku ifungwa rya Garindo. Ikigo Indigo Publications cyatangaje ko kuri uyu wa gatandatu umucamanza yategetse ko Garindo akomeza gufungwa by'agateganyo kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ku birego by'ubugambanyi mu guteza akaduruvayo muri Ethiopia. Umuryango CPJ uvuga ko Ethiopia iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifunga cyane abanyamakuru muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara urahamagarira ko uyu munyamakuru yahita arekurwa.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru hirya no hino ku isi. Umushikiranganji wa mbere wa Palestina yeguye ukwegura kwiwe kuguruye inzira y'impinduka mu butegetsi bwa Palestina Amerika ikizera ko buzogira uruhara runini mu mibereho y'intara ya Gaza inyuma y'intambara ya Hamas na Israel Temistokle Mutijima kugeza ubu haracyari inzitizi nyinshi ku kuba ubutegetsi buvuguruye bwa Palestina bwaba impamo Perezida Mahmoud Abbas ingabo ze zirukanywe na Hamas muri Gaza mu bihumbi bibiri na karindwi yagaragaje adaciye ku ruhande ko yifuza ko ubutegetsi bwa Palestina aribwo bwategeka uyu muhora nyuma y'intambara ariko kandi ubwo ntibukunzwe cyane mu banyepalestina kandi minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu yanze yivuye inyuma igitekerezo cyo gushyira gaza mu maboko y'ubwo butegetsi bwana Abbas agomba gufata umwanzuro niba yemera ubwegure bwa guverinoma ya Muhammad Shtayyeh ariko iyi ntambwe ubwayo iraca amarenga y'ubushake bw'ubutegetsi bwa Palestina bushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuko buba bwemera amavugurura yabyara impinduka zishakwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ibiganiro mpuzamahanga birimo kuganisha ku gahenge mu mirwano ubu butegetsi bwashyizweho mu masezerano y'amahoro y'agateganyo hagati ya Palestina na Isiraheli yagezweho mu ntangiriro y'imyaka ya za mirongo cyenda butegeka ibice bya Sijorudaniya ariko bwamunzwe na ruswa byitezwe ko Perezida Muhammad Abbas ahitamo Muhammad Mustafa usanzwe ari umuyobozi w'ikigega cy'ishoramari Palestine Investment Fund nka minisitiri w'intebe mushya Mustafa inzobere mu by'ubukungu yigiye muri Amerika yagiye akora mu myanya y'ubuyobozi muri banki y'isi no mu butegetsi muri leta ya Palestina abategetsi ba Palestina bavuga ko afitanye ubushuti bw'igihe kirekire ndetse n'imikoranire n'abategetsi bo muri Amerika
mu gihe intambara ibandanya kuzamba mu ntara ya Gaza umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yongeye gusaba ko haboneka agahengwe k'intambara kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi muri Gaza bibandanye Guterres asaba kandi ko Hamas irekura abo yanyuruje bose Temistokle Bwana Antonio Guterres ibyo yabigarutseho i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere ubwo akanama karoni ku burenganzira bwa muntu katangiraga inama y'ibyumweru bitandatu uyu mukuru wa Loni yavuze ko nta kintu na kimwe cyahishingira ibikorwa bya Hamasi byo kwica nkana gukomeretsa iyicarubozo no gushimuta abasivili ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se kumisha ibibombe nta kurobanura kuri Isiraheli bitewe n'uko ibintu byifashe muri Gaza Antonio Guterres yavuze ko byabaye ngombwa ko akoresha ingingo ya mirongo cyenda n'icyenda bwa mbere muri manda ye kugira ngo ashyire igitutu gikomeye ku kanama karoni gashinzwe umutekano ngo gakore uko gashoboye mu bubasha bwako karangiza iseswa ry'amaraso muri Gaza kanakumira ko ibintu byarushaho kuzamba nyamara umunyamabanga mukuru wa Loni akavuga ko ikoreshwa ry'iyi ngingo risa nk'aho ritakanguye aka kanama ku bwe kameze nk'akahagaze ku buryo katabasha gukora ku bibazo bikomeye byugarije amahoro n'umutekano muri iki gihe agasanga aka kanama gashinzwe amahoro n'umutekano gakeneye amavugurura akomeye haba mu bakagize no mu mikorere yako iyi ngingo ya mirongo cyenda n'icyenda y'amasezerano y'ishingwa rya loni yemerera umunyamabanga mukuru w'uyu muryango kugaragariza akanama gashinzwe umutekano ikibazo icyo ari cyo cyose ku bwe gishobora kubangamira isugira ry'amahoro n'umutekano ku isi iyi ngingo yakoreshejwe inshuro esheshatu gusa kuva loni yashingwa mu igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu isiraheli yatangije ibitero bya gisirikare ku mutwe wa hamasi nyuma y'igitero cy'iterabwoba uyu mutwe wagabye kuri isiraheli cyahitanye abantu igihumbi na magana abiri abandi magana abiri na mirongo ine batwarwa bunyago nk'uko byatangajwe na leta ya isiraheli minisiteri y'ubuzima iyoborwa na hamasi muri gaza yitangaza ko kuva ibitero bya isiraheli byatangira bimaze guhitana abantu hafi ibihumbi mirongo itatu no gukomeretsa abagera ku bihumbi mirongo irindwi
harakoze umenyesha amakuru temistokle mutijima yariko atubwira amakuru ageze hirya nino ku isi ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu ku mutumba wa buringa uri mu ntara y'abubanza mu burundi mutwumva kuri shotweve cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu kanya duca tunyarukirayo murwi wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wigamvye igitero waraye ugavye i Buringa ni muri commune Gihanga intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu leta y'u Burundi ivuga ko ico gitero cahitanye abantu icenda inkuru bimenyesha amakuru Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda abanyagihugu bubaha igihanga babwije ijwi ry'amerika ko icyo gitero carimwo ibikorwa bikomakomeye byatanguye kwasana isaa zitatu n'igice z'ijoro amakuru ava iburinga amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe icenda bahasiga ubuzima batanu barakomereka mu bapfuye harimwo abagore batandatu n'abagabo batatu muri abo bagabo harimo umusirikare muri ico gitero kandi imodoka zibiri n'ipikipiki vyaroturiwe ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi irasamburwa abanyagihugu bahiburinga batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajeje umutekano muri ako gace gakunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamenyesha ko leta isa n'iyabahevye twe turavye ngahantu twebwe umutekano ni muke kubera twegeranye n'ishamba rya Rukoko biragoye ko umugwanyi amaze kujabuka mu Rukoko hashitse ngaha agasubira mu rukoko biragoye ko n'umusada wa leta yamukurikira kuko ishyamba ni rinini twebwe yitwa ko kiba ishyamba kuko amaze kujya kukibarabara hasubiyeyo aba yamaze nta muntu ushaka kumubona no kumubona twe twibuka turaba imbere gusa jena mbere aho hantu twagwanira mu muryango twinjiye jena yari yamaze kwiheba nari ko amaze kundasa kuko n'ubwoba bwari bwami nabwira ati kange shike mu cyumba gusa niyumvirize aho bandashe gusa ashitse mu cyumba numvise nk'ikomeye ubwoba bwari bwanaheze umunyamabanga mukuru wa leta jerome niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye vyashikirijwe n'abanyagihugu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yemeje kandi ko ico gitero cakozwe n'umuharire de tabara wahisemwo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho leta y'u burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba abarundi kurikanura kurusha uko bahora leta y'u burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano ikaba isaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira uburundi mu marira ku rubuga rwa x rwahoze rwitwa twitter perezida ndayishimiye arongoye uburundi yagize ati turahojeje cane imiryango yabuze ababo mu gitero c'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura uburundi muri zone buringa ya komine gihanga twongera turemesha n'abakomeretse inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza bene gihugu uwo muharire dutabaro wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero bibiri ku kirindiro c'igisirikare kiri ku ruzi impanda be no ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro iburinga bakica abasirikare batandatu Patrick Nahimana avugira Rede Tabara yabwijwe rya Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye twebwe twateye ibirindiro bya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kwica turatsinda ntitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza uwo muvugizi wa rede tabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse inzira y'intambara rede tabara yahisemwo twayihisemo kuko leta yanse inzira ya politike yanse inzira y'ibiganiro iyo ariyo yose ubwo rero twahisemo kurwana gushika tubohoje Burundi n'abarundi umunyapolitike Frederic Bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo icenda n'umunani gushika mwaka bibiri na rimwe muri kino gihe arongoye urunani Sephora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama ntushobora kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku miduga ihagaze ugaturira bica bitwibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu igakura amabisi ikagenda ikabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya nivyo vyabujije demokarasi leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasohoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri inyuma y'ivyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza Uburundi abarongoye umuhari kugira babazwe n'ubutungane leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu c'u Rwanda ikaba isubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda twarondeye umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda kugira agire ico avuze kuri ivyo Burundi bubagiriza telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze aho uwo muhari wa Rede Tabara wagira igitero ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura naho nyene Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko ari bwo rushigikiye uwo muhari mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ico gihe yaramenyesheje ko tahano na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Voice of America ijwi rya Amerika rihuza abantu diaspora
hejuru ya amerika washington dc duce tubandaniriza amakuru yacu hamwe leta zunze ubumwe za amerika anne uwamahoro rwigara yitavye imana ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu masaha ari imbere araza gushingurwa muri leta ya kalifoni anne ni wo mu muryango wa rwigara akatari gake uwo muryango wagiye uragirana ibibazo n'ubutegetsi bw'u rwanda umuvyeyi wiwe adeline mukangemanyi rwigara havuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icatumye urupfu giturumbuka rw'umukobwa wiwe mu kiganiro cihariye madamu adeline rwigara yahagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana yamubwiye ko uno munsi wuzuye intimba ariko urimwo n'ihumure Eh, uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane nk'uko mubivuga ni umunsi maze iminsi nsengera kugira ngo imana impe imbaraga zimire izindi mbaraga zidasanzwe ni umunsi ntamenya uko nsobanura sinzi na- niba navuga yuko ari umunsi ni umunsi uvanze ni umunsi urimo intimba nyinshi cyane ku muryewe n'umuryango ariko hakaba hari ihumure kubera imana nkaba mfite n'ihumure muri jye kubera imana ariko se iryo humure waryishatsemo ute cyane cyane ko iryo tabaruka rya ane uw'amahoro ryaje rigutunguye Eh, mu kuri inkuru nkiyimenya ho ntabwo navuga yuko nahise ngira ihumure abantu twari kumwe muri iyo minsi nabahaye ubuhamya nahise nsa n'ugiye mu nahise nsa n'upfuye nanjye ni n'ikintu cyumvikana ku muntu wese cyakora nyuma y'iminsi ibiri imana nyaguhora ku ngoma ndayishima cyane iransura kandi burya imana iza mu bantu haje abantu nakwita za nshuti za yobu baraza baza bafite n'ihumure batanga ihumure muri bo ibihe bibi ntibibura ariko biza hari ihumure ry'imana ariko se kuva wabwirwa iyo nkuru mbi y'urupfu rw'umukobwa wawe ni ryari wemeye koko ko ane rwigara atakiriho narabanje n- nsa n'uyobewe ibyo ari byo numva birandenze twari tumaze iminsi tuvugana atameze neza iminsi mike ariko mwitegura no kuza ariko numva hari nta kinyirukansa ntabwo natekerezaga drame nk'iyi ngiyi ikigeragezo nk'iki ngiki naje kubyemera nyuma rwose narabyemeye ndabyakira nibuka n'ibindi byose n'abandi babyeyi nkanjye muri make nda- nda- ndabyakira imana irabinshoboza rwose ni imana ni imana nta nta muntu wabishobora nta muntu wabinshoboje ni imana bitavuze yuko hatagiye habaho ibihe by'intege nke ariko ni imana mu guhagarara mu masezerano yayo muri icyo gihe mwaganiraga ndetse nawe witegura kujya kumusura mu magambo ye ane rwigara wigeze wumvamo imvugo yo kwiheba no kwitegura ko ashobora gupfa oya yambwiye mu minsi ya nyuma yambwiye ko arembye ya nyuma na nyuma ariko nabyo simbitindeho cyane nkabona ko eh, ari ibintu ngomba gupasa muri iyo minsi nk'ibiri yarambwiraga ati ndarembye ndaribwa ariko yabimbwira nkumvamo ibintu nkumvamo ibintu nkurikije ibintu njya numva mu banyarwanda byinshi byipasa mu banyarwanda kandi bakiri bato nkawe b'abana babasore inkumi nkumvamo ikintu ndanabimubwira ntariko imana irahari irabirangiza humura reka nyi- nitegure vuba vuba nze byabaye ibintu eh, nubwo yam- yari amaze igihe nka- ngo yumva hari ikintu cy'intege nke afite ariko mu kugira ngo kurwara nyakurwara ni muri iyo minsi mikeya mikeya ya nyuma rwose mm, navuga mikeya rwose ariko nabwo nkumva ko kumusengera nawe asenga cyane nkumva ko ari ibintu bigomba gupasa nkumva ntabwo natekerezaga yuko bishobora gufata iyi ntera ariko se muganira ane rwigara yigeze akubwira ko hari ahantu yagiye ko hari ikintu yariye hari ikintu yanyweye cyamugiye mu mubiri kikaba aricyo cyamuhungabanyaga we yarambwiraga naramubazaga nti wariye he ko ibyo bintu mbwira numva ari byo bimenyerewe muri sosiyete y'abanyarwanda muri iyi myaka kandi ko bimaze igihe tiko na naka yagiye aricyo naka yagiye aricyo n'umwana w'umukobwa w'inkumi uherutse kugenda n'abandi bagabo abantu bose ati ntaho nzi nagiye aho hose aho hose ujya ugira ngo urahizeye ngo ni abantu nta muntu ukizerwa nta muntu ukizerwa mu bunyarwanda isosiyete yacu yararangiye byararangiye yarapfuye ntushobora kugira umuntu wizera none se kuva watabara ukaza muri amerika kugeza kuri uyu munsi wo guherekeza ane rwigara hari iperereza ryakozwe kugira ngo rigaragaze icyatumye atabaruka iperereza ririmo cyane kandi ryimbitse rwose bariho bararikora kandi turi an kontakiti kandi ntabwo barikora mu ikinamico
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu duce tuyabandaniriza rero mu gihugu cy'u burundi aho abarimyi b'ibigori bababajwe n'uko umwimbu wabo bawugurisha ku giciro kiri hasi cyane bavuga ko kubera ubukene bahitamwo kubigurisha kuri ico giciro kugira ngo bikemurire ibibazo bahura navyo inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashije abakunzi bayo murayisomerwa na thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda kwibarabara rije ku mugwa mukuru wa giteranye muyinga aho bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye bahasanze abaremyi banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi muri iryo barabara amakamyo aguma anyuragirana aja kugura uwo mwimbu muri komine ya kayogoro naho irimagi menshi ryaratanguye abarimyi barashora igice c'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene uyu ni nyabenda pasikazi wo muri zone bigina mu kayogoro mu ntara y'amakamba igiciro cy'ibigori bagura amafaranga amajana ndwi naho nyine baka- bakabigurira inyuma y'amazu rero kugira ngo tubishore ni kubera tuba dukenye umunyu ibinini agasabuni barutoneyo celestin nawe ati uburyo bwo kurima impeshi nta handi tubukura atari mu mwimbu w'ibigori ni ukuri iyo simvo ituvako na twebwe icyo gihumbi n'amajana ndwi twari tugikeneye mbwa kubera ubukene turiko turarima impeshi tudashobora kuronka aho tuja kuguranya amahera kugira ngo turindire ico gihumbi n'indwi nico gituma tuca tuvyikorako bimwe twarima tukabidandaza ibeyi ihari kugira ngo turongene twishura abakozi bari- badukoreye pierre simon nyabenda arongoye komine ya kayogoro imakamba aratahura ko abarimyi bamwe bamwe bagurisha umwimbu wabo kandi ati uko umuntu akenye niko agurisha mugabo ingaruka zikaba mbi uko umuntu akenye niko agurisha nibyo maze kubona aho rero twebwe mu ntwaro eh, duhimiriza abenegihugu bashoboye kuronka uwo mwimbu ko batawusesagura kuko hari igihe bahora bahindukira kwiyumvira kubigura aribo babigu- aribo babigurishije iyo ni intambamyi rero i- ikomeye ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujamwo tubabwira yuko umwimbu batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure eh, ico ico bafasha mu gihe c'ubukene kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo bab- abo nyene babaguriye musitanteri wa komine kayogoro aragaruka akemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbu wiwe mu mwanya ashakiye Eh, mu bisanzwe hariho eh, ibishobora kugorana nk'ubu mu gihe leta iba itaratangura kugura biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe ari naco gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka hamwe umaze gushika nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori aho ariho hose tworeka eh, bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta kuko irya beyi irashimishije uwo musitanteri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori hari abadandaza bazohava bahendahenda abarimyi bakabagurira ku giciro ca baba icashinzwe na leta kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira hanyuma babungukeko pierre simon nyabenda arahanura abarimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagure umwimbu wabo kandi ntihaduke ubukene bw'ibifungurwa mu miryango muri iyo komini ya kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu igipolisi kiguma gicunze ku mabarabara no mu masoko fata bigori biriko biragurishwa ariko birabandanya bigurishwa mu kinyegero kuri uyu wa cumi na kane ukwa kabiri ubushikiranganji bw'ubudandaji bwarahumirije abarimyi ko ikigo kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki cumi n'icenda kandi ko cakira intete zumye neza zitarimwo imicafu umurimyi ashora ibigori mu kigo anagesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na anagesa uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura ku bushoye ibiro birenze amajana atanu yerekana ibyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe abajejwe intwaro babanze babyemeze ko koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi basanze ababyemeje barababeshe naho ayo masura azofatirwa ibihano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ico kigo anagesa cari caguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga amajana atandatu na mirongo umunani ku kiro mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo bituma umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe hakaba hari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turava duca dusozera ano makuru ariko imbere y'uko tuyasozera mbanze ngende ndabibukije muri make y'uko muri gineya ubuzima bwiriwe busa n'ubwahagaze ku murwa mukuru konakiri abanyagihugu biriwe barakora imyiyerekano ikigo cy'itangazamakuru cyitwa indigo publications gitangaza ko mu ndwi heze ethiopia yataye muri yo mumenyeshamakuru w'umufaransa yari yagiye muri ico gihugu gukurikirana inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ndwi heze antoine galindo yatawe muri yompi ariko akorana ikiganiro n'umuvugizi w'umuganga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa ethiopia ino nkuru mushobora kugira ico muyivuze ko kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu kwindi migabane umushikiranganji wa mbere wa palestina yeguye ukwegura kwiwe kuguruye inzira y'impinduka mu butegetsi bwa palestina amerika nayo igaca yizera ko buzogira uruhara runini mu mibereho y'intara ya gaza inyuma y'intambara y'amasa na israela mu gihe rero intambara ibandanya kuzamba mu ntara ya gaza umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yongeye gusaba ko haboneka agahengwe k'intambara kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi muri gaza bibandanye guterres asaba kandi ko hamas irekura abo yanyuruje bose mu karere k'ibiyaga binini vya afurika umurwi red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi wigambye igitero warayugavye iburinga ni muri komini gihanga y'intara ya bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu leta y'uburundi ivuga ko ico gitero cahitanye abantu icenda gikomeretsa batanu ingoro y'umugambwe cndd fdd muri ako karere yarabomowe imodoka zibiri ziraturirwa hamwe n'ipikipiki imwe leta y'uburundi yateye ivyatsi ico gitero ariko retabara nayo ivuga yuko itigeze yica umunyagihugu n'umwe ino nkuru nayo nyene murashobora kongera kuyisanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aha muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwanya uri imbere anu w'amahoro rwigara yitavye imana mu kwezi kwa cumi araza gushingurwa n'uwo muryango wo kwa rwigara wakunze kugirana ibibazo n'ubutegetsi bw'u rwanda nino ngaha rero duciye dusozerera ano makuru mwakoze kudutega abiri mwinga bw'ivyuma nadia tahana ingenieur bari kumwe bakoze kuri mikro yari diane ninahazwe hedi rwema yaraduhagarikiye ekipe no mugoroba twifatikanije na bagenzi bacu bose aho bari tubifuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu mbandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye mutwumva mwo muri aho muherereye hatandukanye ku isi yose thank you